Ili n'ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turaramukije inshuti mu duteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo tuzi yuko abandi bantu batembera hirya no hino imiryango baramukanya bajya gusengera hamwe bahurira ku isoko reka no kuyaga abantu bakayaga rero bitangaza mu gihe abantu batatu ari abasenere gusa bitwa ko bari mu nama uyu ni Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe SNL mu Burundi ejo ku munsi wa mbere u Rwanda rwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu ku bijanye n'umutekano wo mw'ibarabara zimwe mu mpunzi z'abarundi zahoze zipfungiwe mu gasho muri komine kibondo mu gihugu ca tanzania kubera ibibazo bitandukanye zisaba leta ya tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr kuronsa impunzi imfashanyo zikwiye imbere y'uko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi birimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya urakoze fideli turahera muri afurika imigambwe itatu ikomeye muri afurika y'epfo yararangije ibikorwa byo kwiyamamariza amatora atekanijwe ku munsi wa gatatu aho abayirongoye bagiye kugabura amajwi mu miliyoni mirongo ibiri na zitandatu n'ibicindwi z'abanyagihugu basanzwe batabona ibintu kumwe umugambwe uri ku butegetsi anc hamwe n'umugambwe alliance democratique ndetse n'umugambwe combatant pour la liberté économique mu gifaransa barangije imyiyamamazo yabo mu mpera z'indwi iheze i johannesburg ku murwa mukuru w'ubutunzi umugambwe anc uzi imbere y'iyindi migambwe mirongo ine n'umunani iharanira ubutegetsi uyu mwaka uri ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kandi leta yawo yarezwemwo ivyaha vyo kurya ibiturire birenze urugero umukuru wa anc ari nawe perezida w'igihugu sirile ramapoza yaravyiyemereye ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo umugambwe uza imbere mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi ari wo alliance democratique urongowe na mpsi mayimane usaba abanyagihugu gutora baravye ico bamariwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo moise katumbi yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko agiye kuzotahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro ku itariki ya mirongo ibiri z'uku kwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka itatu yari amaze hanze y'igihugu avuga ko agiye gutanguza urugamba rwo kurwanya abashaka guhindura ibwirizwa shingiro we yahoze ari buramatari w'intara ya katanga yabwiye abamenyeshamakuru ko azotahuka kubana n'abanyagihugu biwe kubahoza imibabaro batewe n'ubutegetsi mu kwezi kwa kane niho sentare yo muri kongo yaciriye katumbi munyororo w'imyaka itatu ku byaha byo kunyuruza amafaranga y'igihugu bituma asubira mu bubirigi yemeye ko azoguma ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko atazoja muri leta ya perezida felix chisekedi katumba yavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi na gatandatu aja kwivuza hanze y'igihugu sentara y'irubumbashi imucira umunyoro w'imyaka itatu amaze ukwezi kumwe avuye mu gihugu hano muri amerika michael cohen yahoze ari umushingwamanza wa perezida donald trump kandi akanamufasha mu bitari bike ejo ku munsi wa mbere niho yatanguye igifungo c'imyaka itatu ku vyaha vyo gufasha guha abagore babiri igifukamunwa kugira ntibavuge ivyo bakoranye na perezida trump imbere y'uko afata ubutegetsi uwo mugabo w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yarahagarikiwe uburenganzira bwo kuba umushingwamanza wenyine ubwiwe niwe yishikanye mu ibohero ryo mu gisagara ca Otisville muri leta ya New York yari amaze imyaka irenga cumi akorera perezida Trump igihe yariko ava mu gisagara New York City ya Cohen yavuze ko igihe azorangiriza umunyororo wiwe igihugu kizoba gifise abategetsi batarangwa n'urwanko akarenganyo hamwe n'ububeshi umushiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu michael pompeo yarabonanye na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrove ejo ku munsi wa mbere mu gihe ibyo bihugu bibiri bitumvikana kandi bitabona kumwe ibibazo vya politike biriko bibera muri venezuela abo badiplomate bose uko ari babiri bavuga ko batifuza ko hari igihugu cyo kwivanga mu bibera muri venezuela inyuma yaho babonaniye mu nama bose bitavye rikirabera muri finlande pompeo yavuze ko abanyavenezuela bakeneye demokarasi ko badakeneye ibindi bihugu nka cuba irani n'uburusiya vyivanga mu bibera mu gihugu cabo yashikirije ko we na lavrove batekanya kongera kuganira kugira barabe ko boronka inyishu bahuriyeko ku rundi ruhande umushikiranganje w'uburusiya n'abajejwe imigenderanire n'amakungu lavrove yabwiye abamenyeshamakuru ko yagabishije pompeo ko gukoresha inguvu za gisirikare mu gihugu ca venezuela bishobora gutuma ibintu biyangara kandi atansiguro nimwe bifise akanama kajejwe amahoro n'umutekano ku muryango w'ubumwe bwa afurika karatanguye gusuzuma raporo y'intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu gihugu cya sudani iyo raporo igamije kugaragaza uko ibintu byifashe muri sudani igatanga n'ingingo ku ntumbero ubutegetsi bushasha bwa sudani bukwiye kurongoramwo igihugu mu ndwi iheze umuryango w'ubumwe bwa afurika wahaye igisirikare iminsi mirongo itandatu kuba cyashikirije ubutegetsi abasivile ni inama ya gisirikare yakuye perezida bashari ku butegetsi imaze iminsi igirana ibiganiro n'abaserukira abanyagihugu bari mu myiyerekano ku buryo boshinga leta mfatakibanza ariko kugeza ubu nta na kimwe izo mpande zibiri barumvikanako intumwa idasanzwe mohamed el hasheni labate yabwiye itangazamakuru ko afise icyizero ko ibyo biganiro bizovamwo umwimbu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umugambwe sene utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi urongowe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi agaton rwasa urega abategetsi bo mu ntara zitandukanye z'u burundi ko babandanya gutoteza no gupfunga abanywanyi bawo mu buryo buteye kubiri n'amategeko terance manirambona umuvugizi wa senel yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kibazo kimaze gushikirizwa abarongoye intwaro kandi yizeye ko kigiye gutorerwa inyishu mu buryo bwihutirwa yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije atangura avuga ukuntu ibintu byifashe ku banywanyi b'umugambwe senel nk'uko umugambwe wabishyikirije mu itangazo wasohoye tariki mirongo ine n'icyenda z'ukwezi kwa kane barekanye yuko hirya no hino mu gihugu abanywanyi b'umugambwe senel bafunzwe turavuga intara zimwe zisa n'izibonekamwo cyane abafunzwe amuyinga gitega kirundo karusi ngozi rumonge ka n'ahandi mucankuzo na muramvya n'ahandi hatandukanye twerekanye yuko abantu bacu bafunzwe bagiye barafatwa mu bice bitandukanye bagirizwa ngo bariko bagira amanama atemewe n'amategeko ayo manama akorwa mu kinyigiro atemewe n'amategeko akorerwa mu mazu y'abantu abanywanyi banyu ntibakoresha ayo manama ayo manama ntayariho kuko bamwe babasanga bariko baraganira ari babiri canke batatu nko mw'ibarabara nk'abantu babiri batatu bari nk'ahantu bariko basangira nk'agafanta basaba bavuga ngo mu nama itemewe n'amategeko kandi tuzi neza amategeko agenga ko amanama akorwa ukuntu nasabwa turabizi umugambi wemerewe n'amategeko urazi ibisabwa byose kugira ngo inama itunganye umugambi wabo bategetsi bo mu ntara wo gufunga abanywanyi b'umugambwe wanyu mwibaza ko woba ufise intumbero iye jewe intumbero ndabiha n'imwe gusa ni iyo kwerekana yuko hariho kutihanganiranira hagati y'imigambwe ivyo vyigaragaza ku banywanyi b'imigambwe bamwe bamwe cane abo ku mugambi uri ku butegetsi abo mu ntwaro bamwe bamwe eka no mu gipolisi kuko ubona yuko hari abantu bo migambwe bamwe na leta bariko barabuzwa uburenganzira bwabo habwo n'amategeko y'igihugu agenga imigambwe muri canke andi mategeko Burundi ugenderako abarongozi b'umugambwe CNL bariko bakora iki muri iki gihe kugira ngo ivyo bibazo vyose abanywanyi bawo bahura navyo bive mu nzira bitorwe inyishu icambere cakozwe ariko kirakira kugubunye nuko hagiye haravugwa ngo mu ntara zimwe zimwe n'amakumi n'amwamwe ngo ngo abarongoye umugambwe CNL ngo ntibazwi rero umugambwe amaze kurungika ikoranyika hirya n'ino mu ntara no makomine abarongoye umugambwe CNL kugira ngo ivyo vyorohe canke bikunde kugira ngo ubutegetsi baturutse mu ntwaro mu gipolisi n'abandi bashobora kuza baravugana ibibazo bitandukanye n'indongozi z'umuganga w'isomeri icyo cyane cya mbere cyakozwe icya kabiri nacyo ni uko twama two turatera akamo kuri abo bura gutahura yuko igihugu kiri mu nkora imigambi myinshi vyimbe bitandukanye yuko abagifite iyo ngendo nk'iyo yo kubabuza abandi boyihagarika ico kibazo ni kibazo kiri mu ntara hagati canke ni kibazo abandi bategetsi bo mugambwe uri ku butegetsi wawe bashigikiye amakuru maze gutohoza ifashe gute bo twige ku makuru amwe amwe urumva nk'uko biza biraboneka mu mu ntara zimwe zimwe nuko nk'uko nabivuze mu makumi n'amwe amwe turagerageza ku gukurikirana gatumenye neza ko ivyo bivugwa ku banywanyi bacu ari byo ugasanga hamwe ntibi- ntibiboneka kuko inama ikorwa hari ibis- ibi- ibisabwa uyisaba ibyo agomba ibyo agomba gu- kuvuga icegeranyo n'ikigihe rero turagerageza kubwira abo bafata iyo ngendo yuko nta nama ishobora kuba mu gihe atamategeko ariho atuma abantu bagira inama canke ubutumwa butuma abin- abanywanyi bacu bagira inama nk'uko umukuru w'umugambwe yari yarabwiye indongozi abanywanyi canke abantu bose bimba nk'umugambi semere yuko igihe c'amanama kitaragera maka barindira inzego ziba zije- zijeho ikore ku mugaragaro bisubiza amategeko muriko muvuga ko hariho abanywanyi b'umugambwe senere bakoze amanama atemewe n'amategeko oya nta nama n'imwe gusa navuga ko ari icitwazo gikunze kuboneka kuko si uko abanywanyi ba senere babiri canke batatu baba bari kumwe bariko baratera inkuru bica vyitwa ngo ni inama mu gihe tuzi yuko abandi bantu baratembera hirya n'ino imiryango bararamukanya baja gusengera hamwe bahurira kw'isoko eka no kuyaga abantu bakayaga rero bitangaza mu gihe abantu batatu ari basenere gusa bitwa ko bari mu nama uca usanga rero tuvuga tuti niho gahaze tubona ko tugiye gukosora mwihweje eh, ibintu bimaze gukorwa n'abarongoye umugambwe cnl mukabona n'ukuntu ubu byifashe mu ntara hagati murafite kizero ko ibyo mwasabye bizoteba bikumvirwa abanywanyi y'umugambwe fnl bakaronka agahengwe twe twizera yuko akamo tubatera bakumva kuko iyo bimaze kuboneka yuko umuntu yagejeje iki- iki kintu kanaka kitaboneka twibaza ko basha barekurwa Eh, mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe abanywanyi umugambwe cnl batokoroherezwa ikintu muteganya gukora mu mugambwe cnl ni iki twe tubaza yuko akamo dutera ababijejwe barakumva uburundi bwaciye mu bihe bitandukanye eh, kandi twizera ko nta n'umwe yifuza ko twosubira inyuma mu ntambwe ya demokarasi ni ukuvuga intwaro ishingiye ku migambwe myinshi twibaza yuko rero akamo dutera ababikora abangana bagifashe bagifite iyo nyifato twibaza ko bazobihagarika nico gituma rero uno munsi rero umwizero turawufite yuko ibyo bizohagarara ababikora ka- bakabihagarika Aba- abandi babikora nabo tugasaba ubutungane yuko boheza bukabakurikirana kugira ngo ibyo bihagarare burundu terence manirambona umuvugizi umugambwe cnl murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika mwakoze namwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi dukubitire mu rwanda hejo ku munsi wa mbere u rwanda rwifatanije n'isi yose mu ndwi yahariwe gukangurira abantu ku bijyanye n'umutekano wo mu ibarabara u rwanda rutangaza ko ruhangayishijwe n'igitigiri kinini cy'impanuka zigaragara mu mabarabara zitwara ubuzima bw'abatari bake zigakomeretsa abandi kubera iyo mpamvu ubutegetsi buvuga ko bugiye gushira ingufu ku vyerekeye gukangurira abantu ku bijanye no kugabanya izo mpanuka zo mu ibarabara ni mu gihe mu mwaka urangiye impanuka zo mu ibarabara zatwaye ubuzima bw'abantu bagera ku majana ane na mirongo itanu mu gihugu cose ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eric bagire ubusa muri iki cyumweru isi yose yahariye umutekano wo mu muhanda u rwanda ruravuga ko ruzashyira ingufu kuruta ku kwigisha abayobozi b'ibinyabiziga hagamijwe guhindura imyitwarire yabo ubutegetsi bw'u rwanda bwishimira kandi bugashimirwa byinshi bumaze kugeraho ku nzego zitandukanye ariko buracyahanganye n'ibibazo by'impanuka zo mu mihanda ziri ku mubare munini sipi felix namuhoranye umuyobozi wa polisi wungirije avuga ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani impanuka zahitanye ubuzima bw'abantu magana ane mirongo itandatu na batanu zigakomeretsa abandi magana atandatu mirongo itanu na bane mu gihugu hose umuyobozi wa polisi wungirije akavuga ko impamvu nyamukuru ishingiye ku myitwarire mibi y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda bamwe muri bo barangwa n'uburangare umuvuduko ukabije ubusinzi n'ibindi muri iki cyumweru mpuzamahanga cyahariwe umutekano wo mu muhanda polisi y'igihugu ndetse na minisiteri y'ibikorwa remezo bagasaba abakoresha umuhanda guhindura imyitwarire ku ruhande rw'u rwanda iyi gahunda izafata igihe cy'umwaka wo kuberekera mu cyumweru kimwe bwana jean dodier wihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu aravuga ko baje gusanga ubukangurambaga bw'igihe kirekire bugira uruhare rukomeye mu kugabanya impanuka iki cyumweru twapanze ubu twahisemo ko tugira none ibyumweru mirongo itanu na bibiri umwaka wose kuko twasanze iyo dukoze nka safety week twasanze byonyine ubwabyo impanuka zigabanukaho mirongo ine ku ijana turavuga tuti ariko ko dukora icyumweru kimwe tugashyiramo ingamba tukigisha hagabanuka impanuka mirongo ine ku ijana twabigize umwaka noneho reka tubigira umwaka twigishe bihoraho igihe kinini dufate igihe kinini turebe ko twagabanya impanuka nibura makumyabiri mirongo itatu ku ijana bwana uwihanganya kongeraho ko ibyo kwigisha nibinanirana hazafatwa ingamba ziyongera ku zisanzweho niba ubwiye umuntu kugabanya umuvuduko ntabyemere ariko noneho ugashyiramo supigabana kugira ngo niyo ubwo atabyemeye noneho bize kumuforosa kugabanya umuvuduko ibyo bigira akamaro ubu noneho turavuga ngo tujye noneho muri za moto nabyo dushyiremo za supigabana bigabana tumanaginga ibyo bakora mu gihe imyitwarire itabyemeye atabigabanyije habeho ikoranabuhanga rituma bigabanuka ibyo ni byo tubona tuzakora hejuru yo kwigisha hanyuma noneho hakazaho no guhana igihe abantu batabikoze izo ngamba zose ariko ingamba ikomeye cyane ni ukwigisha kugira ngo imyitwarire ihene umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda john bosco kabera akavuga ko ingeri zose z'abakoresha umuhanda zigomba gukangurirwa kwirinda impanuka hagamijwe ko abantu batakomeza kuzitakariza mu buzima bwabo muri iyo byumweru mirongo itanu na bibiri uzareba abantu bose bakoresha umuhanda barimo abatwara ibinyabiziga barimo abanyamaguru nabo barimo ingeri nyinshi harimo abana harimo abandi bantu bagenda mu muhanda kugira ngo bahugurwe mu by'ukuri imyitwarire irusheho kuba yahinduka ariyo mpamvu rero muri iyo gahunda ndende hazahugurwa abamotari murabizi ko batwara abantu hazahugurwa abatwara imodokari zitwara abantu nanone zitwasiteri zijya hirya no hino mu ntara ndetse no mu gihugu hazabaho guhugura abana b'amashuri mu mashuri tukabasangamo hazabaho guhugura n'abandi bo mu mashuri makuru ndetse na za iniverisite bakabasangamo bakababwira imyitwarire ibyo bemewe n'ibyo batemewe ndetse bakagira gahunda ihamye yo gushyira ubuzima bwabo mu maboko uretse impamvu z'ubusinzi uburangare n'izindi zikunze gushyirwa mu majwi ku bayobozi b'ibinyabiziga nka nyirabayazana b'impanuka hanavugwa ikibazo cya ruswa aho bamwe bajya gusaba ibyangombwa bigaragaza ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo maze bagatanga ruswa umuyobozi wa polisi wungirije cp namuhoranye avuga ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani birukanye abapolisi mirongo irindwi na barindwi bo mu rwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda bazira ruswa avuga kandi ko abashoferi ijana na mirongo itandatu bafunzwe bazira gutanga ruswa mu muhanda bivuze ko byibura umupolisi umwe yakiriye ruswa z'abashoferi babiri mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana igisa n'amananiza mu bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga bikarangira ba nyirabyo bahisemo gutanga ruswa icyakora umuvugizi wa polisi kabera akavuga ko ayo mananiza ntayariho nta mananiza arimo ibi bintu bisigaye bikorwa mu buryo bugaragara ngira ngo ibijyanye n'amasaha mwarabyumvise byarakemutse usigaye bwukinga bugacya ukagenda abantu ahubwo bakwiye kujyana imodoka mu igaraji azi yuko imodoka ifite ubuziranenge kugira ngo ye gutinda abapolisi bagize uruhare muri ruswa bo barirukana numva bakwiye kureba iby'imodoka zabo zibareba kuba zifite ubuziranenge noneho na polisi nayo ikareba abapolisi bashobora kuba bajya muri ibyo bikorwa byo kurya ruswa ariko bakaduha n'amakuru n'ababizamo cyangwa bibasaba kugira ngo polisi irusheho kuba yabafatira ingamba umuvugizi w'igipolisi aremeranya n'uyu mushoferi wo muri koperative yo gutwara abagenzi rftc wemeza ko abonamo impinduka zigaragara hari ukuntu hazaga nk'ibinyabiziga bishaje noneho nyir'ikinyabiziga akaba yatanga ruswa kugira ngo abone kontorore tekinike ariko ubu byaravuguruwe ubu kontorore tekinike ikora neza amasaha menshi kandi rwose iyo wujuje ibisabwa urayihabwa nta kibazo nta n'amananiza abayeho impanuka zo mu muhanda ziza ku mwanya wa munani mu bitwara ubuzima bw'abantu ku isi ku isi yose kandi harabarurwa abasaga miliyoni bahitanwa n'impanuka mu gihe abandi babarirwa muri miliyoni mirongo itanu zibasigira ubumuga u rwanda nka kimwe mu bihugu bikigaragaramo impanuka nyinshi rwemeza ko mirongo inani ku ijana ziterwa n'imyitwarire mibi ariko intumbero ni ukuzigabanya ubuyobozi bwimakaza umutekano wo mu muhanda niyo nsanganyamatsiko ku rwanda kuri iyi nshuro hirindwa ko hatakomeza gupfa byibura batatu ku munsi bazira impanuka zo mu muhanda bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda zimwe mu mpunzi z'abarundi zahoze zifungiwe mu gasho muri komine kibondo mu gihugu ca tanzania kubera ibibazo bitandukanye zisaba leta ya tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr kuronsa impunzi imfashanyo zikwiye ni mu gihe benshi bariko baraherera mu gasho kubera ugusohoka ikambi baja gushaka inkwi n'ibiribwa umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu ikambi ya nduta james jovin yaganiriye na zimwe mu mpunzi zimaze amezi atanu mu gasho kubera gusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko kugenda kubanje umuntu arasohoca inkambi ngiye gusenya nze kugera impera y'inkambi baca baradufata nze kudufata baca baratuzana batuzanye baca badutwara nyamesivya hama rero bad- baca baradufunga badufunze ubu igifungo twakimaze tukimaze rero niho nijoro ba- baca batuzana hano kugira ngo ngo dutahe mu nkambi bamfashe ngiye inyuma y'inkambi kuronera inkwi amaze kumfata banzana aha wamiyaje wamiyaje banjana rokapu ya kibondo kibondo banjana muhakama muhakama banza- banjana nyamusiriza mu gasho ndakora ndafunzwe igifungo ndakora ndabara imigori ibigori nda- ndahejeje igifungo ndamaze ndatashe meze imyezi itanu n'iminsi hejuru si ukuvuga ngo ba- ngo baramfunze ngo ubu ngo baramfunguruye ngo n'ubundi ntibazosubira kumfunga kubera ko ubwi- ubw'iyinkwi n'ubundi uzoguma watorotse wagiye kururondera abaronsa ibiribwa mugabo inkwi ntibabaronsa nta- nta- nta nkwi baduha ibiribwa baraduha co nobabwira nobabwira yuko boza baradufasha baduha byose hanyuma tukabona gutekana tukaguma mu nkambi kimwe gufata inyuma inkambi byatewe n'inkwi inkwi ntazo hariya bagufasha utema igiti nacyo kiri mu nkambi bakubwira yuko utuma- utema abantu bose buzuye inkambi ntibishakirwa ko utema igiti urumva rero igiti rero ntidutema ukirebesha nk'uko nyine ugiye inyuma bagufashe abantu benshi barapfuye abagore abana batazi kwirukanka imyami a- aba barasagura inyuma y'inkambi bapfira mu bunkwi irirwa barahamba abandi bazimira babahiga bababura wana vyo- wana byinshi mu bisanzwe mu ikambi nta teko nari- nta teko na rimwe ririho rikwemera gusohoka ikambi ariko uravye nyene ubuzima ubusanzwe ubayemwo karaba gukena ico wambara egome n'indya baraduha ariko ntibaguha nyene indya nyene wifuza kubera kira misi yose kuva twinjiye ikambi bama baguha ifu y'ibigori yonyene n'ubusheza ntibigera baguhindurira nta n'umunsi n'umwe rero hariho nka benshi rero usanga rero nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu idaheza ngo imutembe neza cyangwa burya bushaza usanga nyene umuntu nyene nko mu nda buramugwaza cavuga ati jewe ngomba nyene gende nyene inyuma nye- nyene bitemewe nyene n'amategeko kagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyene ubuzima nyene kurondera agahera ko kugira ngo uze usume utwo ushoboye kurya ariko mu gihe rero ugiye urumva ugiye inyuma y'amategeko murashobora guhura n'umujambazi akakugirira nabi udahuye n'umujambazi nawe nyene ugahura n'umupolisi bigatuma nawe nyene uca wiruka nyene mu mashamba agufashe nawe nyene bak- bakagukubita bakagutwara nyene nyamisivya ivyindya turabirya nk'uko babiduhaye muga naho nyene usanga bidacosheje Eh, tugiye guharura uca usanga baguhaye nk'ivy'ukwezi ukaca usanga urimwo urabirya ubiriye ugasanga nka siku tanu zi- nivyo bice bireba Ca- uba urondera kungene ukayakaya nyene kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze nuronka kungene urya n'ubundi baguma badufasha none ubu ndasaba yuko abantu bari mu- bagize ishyirahamwe zo- zo mu nkambi bonyarukira ko kureba abarundi bo- bo mu nkambi ba- baguye iyo nyamusivya ni benshi ntibagira ikibasayidiya aba- aba- aba- abagore babo babazaniye agasabune babasubiza inyuma babazaniye akandazi babasubiza inyuma baka- bakabirukankana hariya hasayidiwe abatanzaniya gusa umukimbizi nta jambo agira nyamusivya bishakirwa rero nimba wirake abantu benshi barimo barahohoterwa hariya baramufata ari inyuma y'inkambi n'ikibari ubu baca bamushaka ikesi y'inkoho ngo ba- ngo arimo arateka amagare ubwo yari afise ipanga ari gusenya awe ntarakimwe yari afise hariya amakese yarabagoye abantu ni benshi ngo nabatekaji nabatekaji abagore abago- aba- abagabo hariya nyamusivya nibo buzuyeyo ntibabumviriza aragira nk'abangaba abariyo ku butekaji bararenze nka kumi n'atanu ni benshi ubuzima bwo mu nkambi icyo novuga ni bodufasha nyine batu- bakaza baraduha ibintu bikwiye ibiryo bakaduha hama bakaduha n'izo nkwi bakadufasha hanyuma tugatekana ikibazo cy'inkwi nk'icyo cyo cyo bakubwira ko bagomba bakoza ni imbabura zikoresha gaze mugabo izo gaze ntazo turabona izo mbabura ntabwo ziranaboneka nta n'ahantu namwe ndayibona ya gaze Bako- nabo mbonye ni imbabura ndaba- mbona zijya z'amakara kandi n'amakara ntayo bapokera ikibazo kiriho ni icy'inkwi babiguhaye n'uko nyine mashyirahamwe afa- afashe impunzi nobabwira yuko noyasaba a- abasayidiye i- i- ayo izo mbabura zifise gaze hama bakimbizi bashe kuza barica mw'iyo nkambi bareka kuyitoka baje inyuma y'iki yayo baja guhiga makwi niho niho bokwicara neza batekanye kuko turebye abantu bari nyamusivya bazira gutoka inkambi ni benshi abagore abagabo hariya ni benshi nibabasaidire rero bareke kuza baratoka inkambi babahereza izo mbabura za gaze mubandanya nyakumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kiramenyereza ingabo za cameroon eh, ku bijyanye no gutabara mu mugambi wo kugabanya igitigiri cy'abasirikare bagwa ku rugamba icegeranyo gitangwa na cameroon kivuga ko icya kane cy'abasirikare bose baguye mu rugamba bagwanya umugwi w'iterabwoba wa boko haram bari gushobora kubaho iyo batabagwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika moki edwin kinzeka ari yawunde muishyikirizwa na mugenzi wacu geoffrey mutagoma Pumje Amedu umusirikare w'imyaka makumyabiri n'umunani ari mu ivuriro rya gisirikare i Yaounde aho yivuriza imvune kuva mu kwezi kwa cumi umwaka ushize Amedu avuga ko yarusimbutse ubwo abarwanyi b'abashaka gushinga leta yigenga bagabaga igitero ku birindiro by'aho yakoreraga kigahitana umwe muri bagenzi be abandi babiri bakagikomerekeramo Mon poste a été attaqué depuis le 5 aravuga ko icyo yibuka ari uko yavuye amaraso menshi cyane kubera gukomereka bikomeye ku kuguru kw'ibumoso mu nda no ku kuboko kw'iburyo à ce moment. Nous sommes très fiers de sa visite.
amidu yashoboye kurokoka kubera indege y'igisirikare cya cameroon yamwihutishije ikamugeza mu bitaro ariko abandi ntibagize ayo mahirwe igisirikare cya cameroon kivuga ko mu myaka ya vuba aha abasirikare ijana na cumi na barindwi bishwe n'ibikomere bitakagombye gutera ikibazo kinini iyo bahabwa ubutabazi bw'ibanze bukwiriye uwo mubare ungana na kimwe cya kane cy'abasirikare bose bagwa mu mirwano y'abakoresha ururimi rw'icyongereza bashaka gushinga leta yigenga n'umutwe w'abarwanyi ba boko haram ukomoka muri nigeria abajyanama mu bya gisirikare bo muri leta zunze ubumwe za amerika baragerageza kwigisha abasirikare uko batanga ubutabazi bw'ibanze ku nkomere mu rwego rwo kurinda ko bakomeza gupfa muri ubwo buryo mu gihe kizaza majoro momels utavuze irindi zina rye ni umwe mu babatoza avuga ko ayo masomo yerekeye uburyo bwo kuvana inkomere ku rugamba bita medevac akubiyemo n'uko bazihakura hakoreshejwe indege bita kesevac
twavuze ku buryo bwinshi bwo gukura inkomere aho urugamba rubera ugenza amaguru nawe ubwawe ushobora kwitwarira inkomere ufite inyunganirangingo zitandukanye ushobora gukoresha icyo witondera ni uko badakomeza kuva mu gihe bakurwa aho bakomerekeye
mu kwezi kwa kabiri leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zigiye kugabanya ubufasha ku by'umutekano zageneraga kameruni nyuma y'amakuru avuga ko iby'icyo gihugu gikora bibangamiye uburenganzira bwa muntu leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko nubwo iyo nkunga yagabanutse imibanire hagati y'ibihugu byombi imeze neza umuyobozi ushinzwe ubuvuzi mu gisirikare cya kameruni abeng mbozo avuga ko uwo mubano ugaragarira muri ayo mahugurwa ya gisirikare La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun mbozo aravuga ko aya mahugurwa agaragaza ko ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cameroon uhagaze neza cyane ko ariyo mpamvu igisirikare cya amerika cyaje gutoza bagenzi babo bo muri cameroon uburyo bwo gutabara abantu no kubarinda kugwa ku rugamba abasirikare mirongo itatu b'abanyakamerun bahawe aya mahugurwa yatanzwe na amerika muri iki cyumweru abo bategerejweho kuzahugura bagenzi babo inshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha nihagarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.